dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye Etienne karekezi mwese ikaze mu kiganiro cyacu kuri uyu munsi dusangire ijambo uyu munsi iribanda kuri politiki mu burundi no mu rwanda duhereye ku burundi rero nta gihindutse muri icyo gihugu itariki makumyabiri ukwezi kwa gatanu umwaka utaha uburundi buzakoresha amatora ya perezida ay'abadepite n'abasenateri ndetse n'ay'abayobozi b'inzego z'ibanze kugeza ubu nta bakandida perezida barigaragaza yewe n'ishyaka riri ku butegetsi rya cndd fdd ntiratanga umukandida waryo ariko biri hafi mu kiganiro mugenzi wacu diane ninahazwe yagiranye n'umukuru w'umugambwe seneri akaba na visi perezida wa mbere w'inteko ishinga amategeko agatorwaza aratangira atubwira ibibazo by'ingutu umugambwe we ishyaka rye rihura nabyo muri iyi minsi hariho ihagarikwa ry'agasakisaki ku banywanyi w'umugambwe seneri harimo mbese n'indongozi ubu aho tubona bikaze cyane muri kino gihe ni muri komine kanyosha yo muri bujumbura hamwe no muri za karusi ahanini tukabona yuko ari ibintu bikorwa mu mare mu buryo bw'amaremendanya bakadodobereza abantu bakavuga ngo bagiye gusaka ngo batayirwanisha umugabo ukabona yuko ari ibigwanisho baba bagiye bajanye bunyene muri rusange novuga nti kuva umugambwe wemerewe gukora ku mugaragaro turaharura abantu baba amajana abiri baba bapunzwe mu cegeranyo giheruka gushirwa ahabona uh, n'ishami mpuzamakungu onu umunyamabanga mukuru w'iryo shamwe ariwe antonio guterres yaravuze ati abonye uko vyifashe mu burundi icuka kihari ntabona yuko gishobora kwemerera amatora ko azoba neza mwebwe mugambwe senere murabona ko uko bimeze amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri azokoroha azoba amatora yo muri bibiri na mirongo ibiri arashobora koroha nk'uko ashobora kutoroha yo koroha mu gihe abatware b'iki gihe butahura yuko amatora ari higanwa risanzwe kandi yuko mu bisanzwe abahiganwa babwirizwa kwitegura mu buryo bumwe iyi ngendo y'uko tubomorerwa amaperimanase ko bayonona ko bagira gute ikareka abatware bakavavanura n'imvugo yo gukingira ikibaba inkozi z'ikibi iyo ibyacu byononekaye baca batangura kuvuga ngo nitwe twabyiyononeye aho gufata abariko barabikora ikindi ni uko bigaragara yuko mu nteguro harimwo ibintu by'amahinyu mu nteguro y'ukuntu amatora azogenda imigwi yo kuyahagarikira urabonamwo ikintu navuga yuko harimwo umwana n'ikinono aho usanga umugambwe nka cnl turi ku mitumba yose y'igihugu mu makomine yose mu mazone yose y'igihugu ku bantu amajana atanu na mirongo icyenda na batanu ku karorero bitwa ko bazohagararira amatora mu makomine turonkamo abantu mirongo itandatu gusa ibyo mugabo ugasanga umugambwe sendede fdd wihaye mu makomine yose ufitemo abantu ugaca ushyira ko abatware abaserukira intwaro bose ni abasendede fdd ku buryo tuba tuti ibyo byonyine ni ibimenyetso bigaragaza yuko ayo matora kitazoba ari ikintu cyoroshe reka tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya amerika bashaka ko dusangira ikiyago turahera kuri steven steven ikaze nyashyire kuri kano kabazo kanjye mfite gukurikirana amatora azogenda gute ko tubona ari ukuroha abantu mu mutego bivanye n'uko ata abantu afite bazoba bakurikirana abantu bazaba ariko bazaba bahagarikiye amatora turafite kandi na wilson ku yundi murongo wa telefone wilson ikaze iyo mu gihugu cy'ubuhinde akabazo kawe nagira ndamubaze by'ukuri yarizewe n'abarundi arajya mu nama nshingamateka arafise icyizere y'uko amatora n'ibyagenda neza akaba by'ukuri bazotsikiriza ibyavuye mu matora neza atabusuma bugiyemo steven w'inyanzarake nanumvise avuga yuko bafite impungenge nyinshi bibaza ku bijyanye na kampanye n'amatora koko tuba ari ukuroha abantu mu mitego siko genda bibona kubera yuko amatora ni ingendo abarundi twemeye mu gihe ari ingendo twemeye rero ntidushobora kandi ntitwashobora kuvuga kandi yuko amatora ari umutego yibambiwe ariko kumbure bivanye n'inyifato kumbure yabona cyane ibyo yumva arashobora kugira amakenga arashobora kugira izo mpungenge ariko rero izo mpungenge uzigize cyane ukagira ubwoba kubera ibyo ubona cyangwa ibyo wumva urumva iryo higanwa woca wikumira ukizamura ivyo natwe navyo dushaka tubwirizwa kuja muri ayo matora uko azoba ari me- uko azoba ameze kose igikuru ni uko tubona ingene biriko biragenda ni uko natwe twitegura tukamenya natwe ingene tuvyifatamwo ku buryo dushobora kuja muri ayo matora kandi tugashika ku ntumbero twiyemeje ariyo kuyatsinda yanabajije ngo mbega none ngo ngo ngo dufashe ngo dufise imi- ingamba izihe ngo kugira- zo gukingira ngo abanywanyi bacu basugerejwe Mhm.
Eh, mushinga wilisoni icyo nakubwira ni uko iyo umaze kubona yuko ibintu bishobora kutagenda nk'uko biteza kugenda iyo umaze kubona yuko hashobora kubaho ubusuma nawe wiga ingene u- biba uko bishoboka kose kugira ngo ubusuma ntibube icyo nicyo natwe tubwirizwa gukora gukorera akazi kugira ngo turabe yuko by'ukuri amajwi y'abanyagihugu ariyo atangazwa hadatangazwa amajwi y'uwo utwara icyo kintu kizi- kijejwe gutunganya ayo matora Mhm.
niyo mpamvu tubwira abanyagihugu tuti ijwi ryawe ni kazoza rya kawe ijwi ryawe nuricungere nubone neza yuko rishitse aho ritegerezwa gushika aha tugahamagarira abanyagihugu kumva yuko umunsi w'itora nta kindi kintu cyo gukora ni ukuja ku- ku- ku- ku- kuja gutora hanyuma tukagumaho tukarindira gushika biharugwe gushika tubone yuko n'ivyegeranyo tubirose Mhm.
kuko ibyabaye ejo bundi muri referandumu bakirukana abantu ntibikorwa kuko mu ibwirizwa ry'amatora harategekanijwe yuko hageze guharura batoramwo mu bafasha guharura mu bantu bari ba- baba batoreye aho hantu none botora mu bantu bahatoreye abirukanye Mhm.
urumva rero umuntu yirukana ubundi aba ako- aba akoze ikinyuranye n'ikibwirizwa ritegekanije ku bijyanye rero n'uko no gukingira abanywanyi bacu ukubakingira twebwe dufise ni- ni- ni ukubabwira inyifato bagomba kugira ko bagomba kwirinda ibintu by'agasotoro bagomba kwirinda abashaka kubata mu mitego uko canye kuriya hanyuma ati inama nshingamateka najya namubwira yuko inama nshingamateka ni urwego rw'igihugu mugabo ni urwego rw'igihugu rugizwe n'abantu bakomoka mu migambwe Mhm.
kandi iyo ni amashingamateka bivanye n'ukuntu amatora yabaye muri bibiri na cumi na gatanu abiganjemo n'ab'umugambwe cndd fdd umuntu aragerageza guterera akajwi ahageza haba hasigaye yuko uwubwirwa abona ikibereye kikaba ari cyo akora kuko aba batware bagira ibyo ba- ba- ba- ba- ba- usanga bariko bararenganya abandi si ukubera batabona ko baba bariko bararenganya mugabo hari igihe rero bitwaza yuko uh, baba bari mu mugambwe umwe canke boba ba- bakorera bakorera umugambwe mugabo ico twama tuvuga nico twama dusaba ni uko abatware bomenya yuko abakozi b'umugambwe ni abakozi b'igihugu igihugu nacyo kirarengeye imigambwe abantu bose baba bahanze amaso iyo ntwaro baba bahanze amaso abo bategetsi ni uko bokwikebuka abo batware bakamenya gutegekera bose nico tuguma dusaba Mhm.
mu gihe tudashobora kubategeka ngo canke ngo tubahindure ku nguvu mugabo ababishoboye bakabyumva bakabona yuko n'ibintu bihinduka uyu munsi urashobora kuba uri aha ejo ukaba uri ahandi hariho bake bake ku mbure bateba bakabyumva bakagira ingendo ibereye n'abandi bose boshima Mhm.
muri make ni uko ni ukwishura aba bashingantahe babiri steven na wilson turasi na tade ku yundi murongo wa telefone tade ikaze ni muri zambiya muri zambia duga ku ijambo uzoshobora kumenya ibiriko biraba mu matora batemera abajornaliste bashika kuri televiziyo kugira badutohoreze amakuru Eh, akanyuma agoma agoma nsabe nyakubahwa honorable agatogwasa eh, ntazosubire kuva mu matora agarukane intwaro ya demokarasi mu burundi kuri kijanye n'abamenyesha amakuru Mhm.
twebwe icyo tuzi ni uko abamenyeshamakuru barize uwo mwuga barazi ibyo batangaza n'ibyo badatangaza sense naho yofata iyo ngingo si ingingo yisunze amategeko asanzwe ahari mu burundi kuko ibwirizwa shingiro n'ayandi mabwirizwa aremera uburenganzira bwa buri wese bwo kuvuga ibyo yiyumvira bitaza gusa bi- bije guhungabanya amategeko dufise aremera yuko umuntu afise uburenganzira bwo kumenya ibimwega none amatora mu gihe yega abarundi ko atega sesi ko atega seni atwega twese miliyoni cumi na zingahe kuki abantu badashika n'igihumbi aribo bofata uburenganzira bwacu bwo kumenya iby'amatora yacu ngo ubwo burenganzira bafatanije n'iyo sense ngo babugire ubwabo bonyene abandi twese tubure hanyuma badutamike ibyo bishakiye oya ntihararengerana sense izo ngingo z'agahahazo yafashe nizihindure ikigendeka abamenyeshamakuru baze bakore umwuga wabo nk'uko ari abanya- ari abanyamwuga nyene nabo mugabo tubasaba ntibaze bashikuze ntibaze bagire ibintu byo guhengama ibintu babishikirize mu buryo butomoye ku buryo atawo kwidoga ngo yarenganijwe canke yarengewe akariye nicyo coba ciza hanyuma ku bijanye n'ibyo bazotangaza amajwi azoba yavuyemwo byose n'abarundi ubwacu ukuri kw'amatora nihajya ku kazu k'amatora twese tugumeho dufashanye twese abo bajejwe umutekano izo mbonerakure n'abandi bose bumva yuko barajwe ishinga n'ayo matora ko yoba amatora meza yoba yoza n'ineza ku ruhande rw'iwabo twese atawe kwinubana tube tuhari biharugwe hanyuma ibivuyemwo tubiyoboke Mm.
icyo dusaba gusa uwuzotorwa azotwarire bose Mhm. hanyuma martin Mwimu- uwuzotorwa ntazogire ibintu by'ingimba ntazogire ibintu byo kurondera gutsindayo abandi hanyuma ntavuze ngo ngo ntizo tuve mu matora Mhm.
nta- ntayo tuzovamwo ntayo tuzovamwo turahagurutse ahubwo kumbure bamwe no kubera gutinya yuko babona kumbura umurindi dufise niho haba n'iryo toteza n'ibyo byose kugira ngo barabe yuko twoba bisa tuka- tukabarekera urubuga ari bonyine mugabo ivyo ntibishoboka amatora na yacu ni uburenganzira bw'abarundi n'abarundikazi tugomba kuyajamwo kandi ku ngero zayo zose twakire efuremu ku yindi murongo wa telefone efuremu ikaze ego murakoze kumpa nagombe mbaze ico umugambwe arongoye utegekanya kugira ngo mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri agende neza ntazosubire kuba mwinjyane nk'uko twabibonye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu akabazo ka kabiri nagomba ndamubaze eh, ico bategekanya kugira ntibizosubire kuba twarabonye mu matora ya demire disi aho bari bagiye mu matora bakayavamwo demire kenzi bakayavamwo twagomba twumve yuko bitazosubira kuba nk'uko byabaye muri iyo myaka ishize yuko bazobandanya mu matora murakoze ugira umunsi mwiza efuremu gatongwasi akabazo ka efuremu mu by'ukuri nagira mbwire efuremu mbwire n'uwundi uwo ari we wese ibyabaye muri bibiri na cumi bibiri na bibiri na cumi na gatanu ntibyavuye kuri twebwe byavuye ku ntwaro byavuye mu buryo batunganije ayo matora amatora uyatunganije nabi agenda nabi uyatunganije neza naho akagenda neza twebwe icyo dusaba ni uko izi nzego bashizeho bakazishyiraho babona neza yuko begamiye uruhande rumwe bahohoteye abandi ni uko izo nzego zomenya yuko zibwirizwa gukorera uburundi zitagomba gukorera abazishyizeho gusa kuko amakori dutanga imbugu turiha iyo dusumye ibintu mu mamangazini mu masoko niho hava imishahara yabo niho hava ibyo byose baronka baheza bagakoresha kugira ngo boroherwe mu- mu kazi kabo nibaduha agaciro twebwe twese rero nk'abarundi cyo kimwe ntibahave bibaza yuko bari harya ku neza y'imigambwe bakomokamwo canke ku neza yo baba babashize muri ayo mabanga aho niho amatora yogenda neza by'ukuri murakoze cyane hanyuma abatwara baze badutware twese mu wa gatongwasa murongoye umugambwe senere mukaba n'icegace mukuru n'amashinga amateka mu burundi turashimiye ko mwatwitavye turamushimiye agatorwasa kuri mikoro ya mugenzi wacu diane ninahazwe ndetse n'abakunzi rya amerika batelefone bakabaza ibibazo mu kiganiro tuve mu burundi twerekeze mu rwanda aho amatora aho ya perezida ateganijwe mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane haracyari imyaka irenga ine mugenzi wacu venuste shimiyimana ukorera i londres mu bwongereza araganira na madame victoire umuhoza ingabire umunyapolitiki utavuga rumwe na leta y'u rwanda ari i kigali venuste mikoro ni iyawe Etienne karekezi ndagushimiye cyane turi kumwe rero nk'uko wabivugaga na victoire ingabire waraye ushinze ishyaka riharanira iterambere n'ubwisanzure kuri bose mu rwanda development and liberty for all umurinzi dalfa umurinzi victoire ingabire ndagushimiye cyane kuba wongeye kuza ku ijwi ry'amerika yego murakoze cyane namwe kumpa ijambo none reka duhere ku ijambo nyirizina ririya jambo eh, mu mpine wise dalfa ushaka gusobanura ishyaka ryawe dalfa eh, ni iki ryavuye he darufa ni ijambo urebye muri aka karere ka afurika y'uburasirazuba rikunze gukoreshwa rikaba rivuga umurinzi tukaba twarasanze ari ijambo ryiza kuko twifuza kuba abarinzi b'ibyiza by'u rwanda u rwanda twa- rwa- rwa twese iryo zina rero nubwo mu by'ukuri turyita impine ry'ishyaka ryacu ariko ubundi urebye mu mpine uko byakagombye gukorwa byagombye kuba dra ariko kubera ko iryo jambo twifuzaga cyane ijambo rifite icyo risobanura rifite igisobanuro dusanga rero umurinzi ari ijambo ryiza nitujya mu mateka y'u rwanda nubwo ndi umukirisitu gatolika ariko ndagira ngo nibutse amateka yacu mhm.
ko ryangombe igihe inyamaswa yari imutereye hejuru ya- cya gisimba cy'ihembe rinini ryamutereye hejuru yafashwe ni n'igiti imbogo mu- yamuteye hejuru ikoresheje imbogo ihembe ryayo yamuteye hejuru afatwa n'igiti cyitwa umurinzi Mhm.
umurinzi rero kuva icyo gihe abanyarwanda ndibuka baterekeraga bagira gute ni igiti bubaha cyane ariko umurinzi ubu- uvuze byinshi ni igiti cyafashe imana ryangombe abanyarwanda abakurambere bacu bavugagaho cyane bubahaga ni umurinzi w'ibyiza by'u rwanda urumva warinze ryangombe ni umurinzi kandi umurinzi nanone no mu- ninjya no mu- mu- mu- mu bukristu buri wese afite mareka murinzi twe rero turashaka kuba abarinzi b'ibyiza by'u rwanda kandi kuko naho mu rwanda mufite abarinzi b'igihango niba nibuka dufite neza n'abarinzi b'igihango ni ijambo rero ryiza twasanze ni- n'iriya jambo mu mu mpine byanze bikunze tugomba kuriha- gufata iryo jambo darfa none rero kubumva ijwi ry'amerika bongere bamenye yuko waraye ushinze ishyaka bisobanura yuko witandukanije na fdu inkingi wari umaze imyaka cumi n'itatu uyobora byagombye kuba byaragufasha igihe kugira ngo ufate icyemezo nk'icyo nibyo na byafashe igihe kinini kuko fda twayishinje dufatanyije n'abandi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu kuva icyo gihe ni nanjye wayiyoboraga nubwo haciyemo igihe nari mfunze ariko byarangoye ariko burya hari igihe umubyeyi abyara umwana akibaruka akamurira bikaba ngombwa ko batandukana none umwe akagenda inzira ye n'undi akagenda inzira ye ariko ntibibuza yuko haba hari iyo sano icya kabiri ni uko ari ngombwa ko ndeka n'abandi twatangiranye ishyaka bari hanze bagakomeza iryo shyaka njye ndi mu gihugu dufite abanyarwanda abarwanashyaka bari mu gihugu n'abarwanashyaka bari mu gihugu twakomeje gutekereza tukavuga tuti se ishyaka rigizwe n'abantu bari hanze kandi wenda bagifite impungenge yo gutaha mu gihugu ni ukuvuga ko abarwanashyaka bari mu gihugu n'abari hanze batabonaga igihe cyo kuba bahura kandi ntabwo dushobora kubaka ishyaka abantu badashobora guhura ngo ba- baganire ku ngamba z'ishyaka tugasanga rero ibyiza ni uko twebwe turi mu gihugu dushinga ishyaka ryacu rigendera ku mahame n'amategeko ari mu gihugu ariko turi abantu dushobora kuvuga tuti turitoramo ubuyobozi turi kumwe turi hamwe mu gihugu dushobora kwicara tukazakora inama tukakungurana ibitekerezo by'uko twakubaka igihugu cyacu ariko turi kumwe atari ntabwo nkun- nkunze kuvuga ntabwo politiki yo kuri interineti sinyikunda hari aho igeraho ikaba igomba guhagarara abantu bagakora politiki y'ukuri niyo mpamvu rero twabaze tuti twe turi mu gihugu twiyemeje gufata i- i- gushinga ishyaka ryacu aho tuzajya dushobora guhura ariko bagenzi bacu tudashobora guhura nyine ntidushobora guhura uragira uti iyo politiki yo kuri interinete ntabwo nyikunda ariko mukanya wavugaga yuko nyuma y'imyaka cumi n'itatu wibwira yuko uwo mwana amaze gukura mushobora ah, kwitandukanya ukamureka agafata inzira ye nawe ugafata iyawe ariko ku myaka cumi n'itatu umwana aba atarakura umutereranye ntukomeze ngo umugorore ashobora gutana akazakubana ikirara burya umwana ah, ashobora kuba ikirara cyangwa ntabe ikirara bitewe na- n'aho ari cyangwa intuza arimo ariko ntabwo ntekereza ko fdi mvuyemo igizwe n'abadamu n'abagabo bakuze bazi ubwenge ntekereza ko bazakomeza gukora nabo mu neza y'i- y'igihugu kuko icyo nifuza ni uko abantu bose bakora politiki y'u rwanda bakora bakora bafite ineza y'abanyarwanda ku mutima nkaba rero nizera ko bazakora nabo politiki ifite ineza ishaka ineza y'abanyarwanda hari hashize iminsi bisa naho madamu victoire ingabire ah, wotswa igitutu wotswa igitutu kubera yuko abantu babonaga ukora politiki uri mu gihugu imbere ariko ufatanije n'amashyaka ari hanze y'igihugu kandi amwe adahisha yuko afite ibitekerezo bibisha ku rwanda ubwo ntabwo ushobora kubaho nawe wa mugani uh, icyo gitutu wacyumvishe ukavuga uti aba bantu ntabwo dushobora gukomeza gukorana reka nkorane n'abo mbana nabo abo bashaka gutera u rwanda mbareke
ikibazo cyawe ndagisubiza mu bice bibiri Hmm.
ikibazo cya mbere ni uko muri kamere yanjye nta gitutu kijya kinkura ku izima iyo mfite umurongo ndimo ntabwo umuntu ashobora kuwunkuramo ngo ni uko yanshyize ku gitutu ibyo ngibyo rwose abantu bajya babyibagirwa icya kabiri uravuze uti hari abantu ba- bafite imigambi mibi ntabwo ntekereza ko hari abantu bafite imigambi mibi mu bo twakoranaga ku- sinabashinja kuko iyo migambi mibi ntayo nabonye ntayo mbaziho ntabwo nayibashinja ngo mvuge ngo nitandukanyije n'abantu kubera ko bafite imigambi mibi ntabwo ibyo ngibyo ari byo ahubwo icyo ngira ngo nshimangire ni uko mu- mu bya bintu navugaga by'uko icyerekezo cyanjye ntajya mba ku izima nta n'igitutu cyangwa na ku izima ni uko nemera mu mahame nsanga ibibazo byo mu rwanda byakemurwa binyuze mu nzira y'amahoro nsanga ibibazo byo mu rwanda byakemurwa binyuze mu nzira y'ibiganiro mu gihe rero nabayeho iteka ryose mu murongo wa politiki nakurikije iteka naharaniye ko abanyarwanda bashyira hamwe naharaniye ko abanyarwanda ba- bafatanya ibibazo bakabikemurira mu ngamba kandi baga- bagafashanya ibyo rero nzakomeza kubikora n'ubundi ariko iteka ariko nk'uko namaze kubivuga mu kanya ariko bw'ineza y'abanyarwanda madamu victoire ingabire umaze imyaka icumi mu rwanda ishyaka ryawe rya fd inkingi wari urimo eh, wagerageje kuryandikisha wajuje kwiyamamaza kuba umukuru w'igihugu uri ku itike y'iryo shyaka ntiwabishobora urakomeza uragerageza ushaka abarwanashyaka ukubita hirya ukubita hino usaba kwemererwa ntiwabyemererwa none ushinze irindi shyaka ni iki kikubwira yuko noneho bazakwemerera ishyaka ryawe rikandikwa ntabwo nshinze ishyaka rishya mfatanyije n'abarwanashyaka turi kumwe kugira ngo wenda turebe ko batwandika urugamba turiho ni urwa demokarasi ntabwo rero ntekereza ko uyu munsi cyangwa ejo cyangwa kuba dushinze ishyaka ryitwa umurinzi aribyo bizatuma batwandika ntabwo ari byo twe tuzakomeza duharanire ko duhabwa uburenganzira duhabwa n'itegeko nshinga ntabwo rero nta kizatugamburuza kuri uwo mugambi kuri urwo rugamba turiho rw'uko amahame ya demokarasi ashinga imizi mu gihugu cyacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na victoire ingabire umuyobozi uh, w'ishyaka rishya mu rwanda ishyaka riharanira iterambere n'ubwisanzure kuri bose dalfa umurinzi victoire ingabire eh, nagira ngo muri kino gice cya kabiri cya kino kiganiro eh, tuganire eh, ku ruhare abategarugori bashobora kugira muri politiki no mu iterambere mu rwanda uri umutegarugori birumvikana uri aho ngaho ni uwuhe mwanya uha abategarugori mu ishyaka ryawe rishya no kuvuga uti tuzafatanya twese tubake uru rwanda nifuza nk'uko mubizi mu rwanda rwacu umubare munini w'abanya- w'abatuye u rwanda w'abanyarwanda ni aba- ni abagore ni abategarugori niyo mpamvu rero dufite uruhare rukomeye cyane mu kubaka igihugu cyacu kandi mu buzima bwose bw'igihugu nk'uko bisanzwe bizi no mu kinyarwanda turavuga ngo umugore ni umutima w'urugo uyu munsi navuga ko umugore niwe mutima w'u rwanda niba abagore dushyize hamwe nta kiza kuri uru rwanda tutageza kuri uru rwanda rwacu turabizi ko kuva umugore niwe usanga mu rugo arwana nuko umwana ajya ku ishuri niwe usanga arwana kugira ngo abana babone icyo barya niwe usanga arwana no kugira ngo abana babone uko bivuza numva ko kuva hasi mu muryango umugore afite uruhare rukomeye noneho twagira umuryango mugari w'u rwanda rero umugore afite uruhare rukomeye haba mu kwiteza imbere mu guteza imbere urugo rwe mu guteza imbere igihugu cye kuko abagore bashobora gucuruza nubwo batarajyamo benshi usanga mu bucuruzi buciriritse bwo hasi ariho usanga abagore cyane aba mbere wenda birukanka umuhanda bari abazunguzayi ariko nibura hari udusoko bagiye bahabwa ariko n'ubundi baracyasanga bazunguza kugira ngo barebe ko babona nyine ya mafaranga navugaga yo kwishyurira abana yo kubavuza umugore rero birakwiriye twebwe mu ishyaka ryacu tuzashaka kuzamuha umwanya imbere no kumushakira uburyo abona inkunga yo gutuma ashobora kwibeshaho no kubeshaho umuryango kuko umugore natera imbere muri uru rwanda ariko agatera imbere bitari ibi biriho uyu munsi byo kuvuga ngo dufite abagore benshi muri mu nteko ishinga amategeko ariko ntajya numva bavugira ba bagore barenganywa ba bandi b'abapfakazi badafite uko bigira kugira ngo ntange nk'urugero mu minsi yashize hari inkuru yatambutse kuri televiziyo imwe mu rwanda igaragaza umubyeyi wapfakaye afite umwana ubuyobozi bwaramusenyeyeho inzu atuye mu nzu y'ubwiherero nkavuga ndetse nk'abadamu dufite benshi muri paroma bamaze iki twe rero mu ishyaka ryacu tukavuga tuti nta mugore tuzemera ko azahabwa agaciro ariko agahabwa gahawe koko bitari mu mvugo gusa ariko biri no mu ngiro mu kinyarwanda baravuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza uravuga abagore bari mu nteko nshingamategeko reka tuvuge iwawe muri iryo shyaka ryawe rishya urateganya bagore kuzashyiramo abagore bangahe harimo bangahe tubwira umwanya abagore bazagira mu ishyaka ryawe abagore bafite umwanya munini mu ishyaka nk'uko nari maze kubivuga nibo usanga banafite n'ishyaka rikomeye kurusha abagabo mu guharanira ko uburenganzira bwabo bwumvikana mu guharanira yuko nta muntu warenganywa ngira ngo bisanzwe biri no mu maraso y'abadamu kuba dufite ikintu imana duhaye kuba tubyara dukunze kugira ikintu cy'impuhwe cyane icyo kintu rero cy'impuhwe kinatuma tubona ko akarengane tugomba kukarwanya ariko ndashaka imibare ndashaka imibare abadamu baba abadamu barahari nakubwira ko nk'abo twari kumwe ejo dushinga ishyaka umubare munini twari abantu bageze kuri makumyabiri buri karere kari gahagarariwe n'abantu batanu batanu ariko batatu babaga ari abagore babiri ari abagabo mu turere tumwe na tumwe ni ukuvuga ko mu bantu cumi n'umunani twari kumwe abadamu bari icumi abagabo ari ari umunani si ukugira ngo turyamire abagabo cyangwa se ishyaka ry'abagore abantu batabyumva nabi ngo wenda abagabo ejo bazatinye kuryinjiramo ariko icyo twifuza ni uko nyine zampuhwe wa mutima wa kimuntu uranga abagore cyane twawushyira imbere cyane mu ishyaka ryacu kugira ngo dukomeze twerekane tube koko abarinzi nyabo b'u rwanda n'ibyiza by'abanyarwanda
mbere y'uko turangiza kino kiganiro nagira ngo nkubaze umaze imyaka icumi mu rwanda wamaze imyaka hafi umunani muri gereza kugeza ubu ngubu kuva warekurwa ntabwo washoboye gusubira i burayi ngo ujye gusura umuryango wawe none ko ushinze ishyaka ukaba ugomba kuriremukari kugira ngo ritangire uzongera ufate indi myaka utagiye gusura umuryango wawe bazagutegereza kugeza ryari
nshimira umugabo wanjye n'abana banjye ukwihangana bangaragarije n'uyu munsi bakingaragariza kuba basigaye mu bikorwa byose ndimo bose nta ntekereza ko igihe bizashobokera nzajya kubara nk'uko bivuze ni ishyaka rishyashya ndimo gushinga afatanyije n'abandi ariko sinzi njyenyine kandi n'injyayo nk'uko bimaze kubivuga ni ukubasura igihe gitoya nta kari kugenda nkagumayo ni ukugenda igihe gitoya nkabasura hanyuma nkongera nkagaruka ntabwo rero bizashoboka nzagenda rwose ntabwo kuba nshinze ishyaka rishya byatuma ntashobora gushinga umuryango ntashobora gusura umuryango wanjye igihe cyose bizashoboka ko nshobora gusohoka mu gihugu nzajya gusura umuryango wanjye nta kibazo kuko abo dukorana mu ishyaka ndabizeye n'abafite ubushobozi igihe gito naba ntahari n'ubundi ishyaka ryaba rikora kandi ishyaka si umuntu umwe ishyaka ni abantu
victoire ingabire umuyobozi w'ishyaka rishya ishyaka riharanira iterambere n'ubwisanzure kuri bose mu rwanda dalfa umurinzi ndagushimiye cyane ko wabajije ku ijwi ry'amerika yego namwe murakoze turabashimiye veniste nshimiyimana na madame victoire umuhoza ingabire mu kiganiro inshuti namwe mwatwumvise uyu munsi nongeye kubashimira kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi radiyo ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu